my pipo hmm caviarcy don warn dis women say make dem stay away from queen naomi place make dem stop to dey call queen naomi hmm my correct correct pipo after all dis warning wen caviarcy don warn dem my pipo hmm of recent na we hear say olori tope and olori runke say dem get yawa na him tope come carry herself e come begin dey call queen naomi e say after all e no get anytin e no dey against queen naomi say na dem make her no dey tok with queen naomi my pipo you know say e never too tey dat day tokpe first call queen naomi the time when tope dey go inside that not be say of recent that i think last year when tope go inside oni uh, eh, inside ife village when e come go dig uh, boy hole na because of boy hole na im tope take catch them when dem no dey gree those elders no dey gree lis ten to tope if tope dey talk no dey gree lis ten to am o but you can't use boyhood you can't use am catch dem because all oh, waiting those elderly women they look for now. Queen Naomi dem dey find dem no dey find Tope but Tope come use uh, boyhood e come use am hoe the elders Now from there all these old women they come begin dey you know we old people now. Now there they come begin They pick interest for Tope e use boyhood to catch them. now oloritope and eh, eh, runke dey get issue e no get anytin wey dem take dey sweet o oh. na im runke eh, tokpe begin go you con go dey call queen naomi hmm my pipo no be small tin my pipo make i tell una and i know say queen naomi na one kain pesin dem say water no get enemy na im be queen naomi very nice and lovely person na she be olori oni of ife don tell dem say e no want." make dem dey dey come close to queen naomi make dem stay away from am but dem no dey hear o dem still dey go close dem still come close to queen naomi after the whole warning okay now dem come get issue tope come enter drive e con go meet queen naomi e get argument wen dem dey argue e have to leave everything wey she dey do she have to drive to akure na so dem dey do e call queen naomi queen naomi tell am say e no dey for akure e dey lagos e con go go meet queen naomi for lagos you understand e con go meet am begin go dey rojo. as she come finally see queen naomi tell say abeg i wan dey close to you all these women wey kabiyesi marry dem no be am o but shebi una know one time wey be say runke uh, uh, tope travel with kabiyesi when be say maybe many of una don forget when dem come come back when runke go meet kabiyesi for airport shebi una see wetin runke do runke and tope dem no talk e get one time when dem see dey do something for palace orunke and tope dem no dey dem just say hi na hi o dem dey do o dem no dey good terms thank god say runke na eh, tope don build her own house na tope na him don pass all of dem o when he build her own house wey e dey stay o you understand you no dey stay palace you don build her own house imagine wetin olori tope dey tell queen naomi say if he hear anywhere for palace when other wife dey discuss queen naomi and im mama and say dem dey always dey do gbeboro dem dey always dey gossip queen naomi dem dey always dey gossip your mother and tade say anytime when e hear that kind thing say e go call you e go put dem for their space e go call you come even tell am say e get one time when dem dey discuss her say she put dem for their own space you understand my people, when i even hear this gist eh the thing shockalize me say ah ah olori tope go find ka uh, queen May, uh, eh, queen naomi hey the thing shock me o oh, my people i say eh na so na so this life be when be say e get the time when be say uh, eh, dad have paper for house when she dey build her house when be say he with kabiyesi get issue kabiyesi come see the paper for her house ha if you see as olori tope take go take attack caviarcy not be small He con even tok say na queen naomi make caviarcy seize the papers and na those one people dey even dey talk say ah, ah with all those things wey be say olori tope don perform for palace towards queen naomi He still get di effortry He still get the guts take go meet eh, queen naomi take go dey tell am bla bla bla bla if i tell una many many things na people dey talk. o the things wey people dey talk about eh, queen naomi not be small and she dey hear o not be all she dey hear sha but she dey hear many many my correct pipo e get wetin happen for palace wen be say many people no know but some people know me i know e get say when some people wey dey hold oni of ife some huge amount of money wen dem take do some contract so when those people come they come When they want come give e caviarcy they want come pay the money something happened my people. oni of ife and eh, olori runke um, sorry olori tope na dat period neither dem gather travel go uganda you understand as dem reach uganda because when the people come reach palace they don't see caviarcy They come see say They don't go They don't travel those people have to wait for hotel come call caviarcy as dem see say dem don fit see caviarcy dem have to go back so that thing come make caviarcy you know say our caviarcy <laughs> They say e like money well well so caviarcy come e no come dey happy with the whole situation so na from there my correct people! we hear say those people when bring money come when they don meet caviarcy we hear say olojitope say half small money half of the money for inside olojitope come take am when dem not see caviarcy They come give am to talk tope make e keep for caviarcy so caviarcy can't tell oloritope can't tell caviarcy say make e give am for inside say she make she borrow make she take complete her house so oni of ife come give am the money make she take complete her house so all those wahala as e come complete am okay now make e come give am money back then e come turn to wahala na from there oni of ife come tell am say this money wey you take so say me and you we go wear the same trouser concerning this issue. my pipo. na so olorim.